Iyi ni radiyo Ijwi ry'Amerika. radiyo Ijwi ry'Amerika ikomeje ibiganiro byayo by'iki gitondo mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Kuri mikoro hano i Washington DC muri kumwe nanjye Eugenia Mukankusi. Inshuti zacu bavandimwe mwaramutse neza. Ikaze kuri radiyo yanyu ubu ni saa kumi n'imwe n'igice i Kigali mu Rwanda n'i Bujumbura mu Burundi. Uyu munsi tariki makumyabiri n'imwe y'ukwezi kwa karindwi ni umunsi w'amatora ya perezida mu Burundi.
kwanza nta kuntu umuntu yitegura neza twumva bitameze neza umugambwe ari umwe mu migambwe irenga mirongo itatu akazaho umutekano mwiza tuzowujyamo kandi natwe tuzajyamo nta cyatsi tuba dufise tuyiteguriye neza nzotora ashamiya famiye imigambwe yose niyiri mu kwago asnidefudede nayo twiteguriye ko nituyimo Abo ni abaturage b'icankuzo mu gihugu cy'u Burundi bavuga ku matora ya perezida. Iyi nkuru hamwe n'izindi twabateguriye kuri ayo matora mu Burundi n'iyerekeye itegeko nshinga ry'u Rwanda turazigarukaho mu kanya. Mbere yaho ariko turahera ku makuru yo hirya no hino mwateguriwe kandi mugezwaho na Aloyize Bigirimana. Aloyize baramutse neza.
mwaramutse Eugenie Mukankusi mu gisagara cya Bujumbura mu Burundi hongeye guturika igrenade ibyo byabaye kuri uyu wa mbere mu gihe kuri uwa kabiri ariho hategekanijwe kuba amatora y'umukuru w'igihugu imigambwe itavuga rumwe n'uri ku butegetsi ihamagarira abanywanyi bayo kutitaba ayo matora amatora agiye kuba inyuma y'imyigaragambyo yatumye abantu batari bake bahasiga ubuzima inyuma kandi yakama amakungu yateye abaro- abarongoye igihugu ko ayo matora yokwegezwa inyuma ku rutonde rwakozwe n'umugwiseni amazina y'abakandida bari mu matora n'umunani gusa bamwe muri bo bakaba baratangaje ko bayavuyemo abatavuga rumwe n'ubutegetsi bari basabye ko perezida nkuru nziza atokwitoza mu kiringo kigira gatatu ariko sentare yubahiriza ibwirizwa shingiro yaramuhaye uburenganzira mu kumenyesha ko mu kiringo cya mbere perezida nkuru nziza atatowe n'abanyagihugu Perezida Barack Obama wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yakiriye mu biro vyiwe Perezida wa Nigeria Muhammadu Buhari abo bategetsi ko ari babiri bavuganye ibijyanye na vya bitero vya wa muhari wa Boko Haram n'ibindi bibazo muri uwo mubonano wo kuri uyu wa mbere Perezida Obama yavuze ko igihugu ca Nigeria ari kimwe mu bihugu vy'akarorero ku isi yongera ati amatora aheruka kuba muri ico gihugu n'ibisikanya ku butegetsi mu mutekano vyerekanye ko Nigeria cateye intambwe mu vya demokarasi yongeye ko atewe umutima uhagaze n'ibitero vy'umuhari wa Boko Haram ariko ati arizeye ko Perezida Buhari yihaye intumbero yo kurandurana n'imizi uwo muhari tudasize inyuma no kurwanya ibiturire byihariye muri ico gihugu obama amenyesha ko agiye kurabira hamwe na perezida buhari ingene leta zunze ubumwe za amerika yofasha nyana nigeria mu kurwanya iterabwoba hano nyine muri amerika igihugu ca kiba casubiye kugurura ambasade yaco hano muri leta zunze ubumwe za amerika aho ni nyuma yaho hari haheze imyaka irenga mirongo itanu ivyo bihugu bidacana waka mu ijambo john kerry sekreteri wa leta z'ubumwe za amerika yashikirije inyuma y'iryo yugururwa kuri uwa mbere amenyesha ko ugusubiza kunga imigenderanire na kiba ari intango nshasha ariko amenyesha ko hakiri vyinshi ivyo bihugu bitumvikanako ati turacafise urugendo rurerure kugira ivyo tudahuriza ko bitoregwe inyishu Kerry yavuze ko inyungu ziri hagati y'ibyo bihugu bibiri arizo zikwiye kujya imbere aho kwama mu njyane aho ni mu gihe yari ahegeje kubonana na Bruno Rodriguez Pereira minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Cuba mu rugendo rw'iwe rwa mbere agize muri leta zunze ubumwe za Amerika kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo itanu n'umunani Pereira asaba ko ibihano mu by'ubutunzi leta zunze ubumwe za Amerika cyafatiye Cuba vyovanaho byovanwaho muri ambabarira ndetse kiba igasubizwa akarere igisirikare ca amerika cashizemwo ibohero rya guantanamo ico gihe hano i washington hariko haba ibirori vyo kugurura ambasade ya kiba muri kiba naho bari mu birori nk'ivyo inama ijeje umutekano ya oni yemeje kuri uyu wa mbere y'amasezerano yo kubuza irani gukora ibigwanisho ruhonyanganda ayo matora atanga akaryo ko gukuraho ibihano mu by'ubutunzi amakungu yari yafatiye irani ariko nk'uko babimenyesha ngo ibyo bihano bizokugwaho mu gihe abagenduzi ba oni bazokwemeza ko ibikorwa byabo biriko bigenda neza ayo matora kwabaye nko guheza ibwirizwa kuko ibihugu bitanu bigize inama ntayigahezwa muri oni arivyo leta zunze ubumwe za amerika ubwongereza ubufaransa uburusiya ubushinwa n'ubudagi ari nabyo byari mu biganiro na irani
aroyezi urakoze kuri aya makuru inshuti zacu murumva radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda turi no kuri interineti kuri radiyo yacu voa akadomo komu ubu tugeze ku mwanya w'inkuru nyamukuru uyu munsi mu burundi haraba amatora ya perezida komisiyo y'amatora y'uburundi ivuga ko abakandida ari umunani cyakora bamwe mu bakandida bari biyandikishije kuzahatanira umwanya w'umukuru w'igihugu bamaze gutangaza ko bavuye mu matora abo barimo dr jean minani wa frodebu nyakuri na perezida sylvestre ntibantunganya wari umukandida wigenga hamwe na domitien ndayizeye uhagarariye ranake tukivuga kuri ayo matora rero mu ntara ya cankuzo itsinda rishinzwe gutegura amatora cpi rimenyesha ko ntawe bazakuramwo mu kubarura amajwi ngo kuko nta cyemezo bafite ko mu bari ku ikarita y'itora harimo abahagaritse guhiganirwa amatora ya perezida iryo tsinda rishinzwe gutegura no gutunganya amatora mu ntara cankuzo rishimishwa n'uko uhagarariye abigenga amizero y'abarundi mu ntara ya cankuzo yitabye inama yo gutora ba burugumesitiri agahita ararika n'abandi bari kumwe mu itsinda ry'abigenga muri cankuzo fidelite ishatse adufitiye inkuru irambuye mu matora y'umukuru w'igihugu kuri wa kabiri ku ikarata y'itora biboneka ko hahiganwa abantu umunani muri abo bantu umunani hari abamaze kumenyesha ko batazokwitaba ayo matora yamara ku bwa sepi cankuzo alexandrine nigoboka ngo nta cemeza ko bavuyemwo bamaze kuja ku ikarata nuko baba baritoje baritoje rero urumva bitoje baratorwa abanyagihugu babizeye tuzoyaharura nyene uko bazoba bayabahaye kuko nta kintu na kimwe kitwemeza yuko boba baravuye mu vy'amatora nta rwandiko dufise rwavuye muri seni uwuserukira abigenga mizero y'abarundi azwi ku izina rya oscar hatungimana yarashimishije sepi cankuzo mu kwitaba ibikorwa vyo gutora ba musitanteri yongera arararika abaserukira mu ntara komine ya cendajuru umukuru w'abigenga mizero y'abarundi urwego rw'intara yaritavye ayo matora yanatubwiye ko n'abandi bari kuza nk'uko nyene basanzwe bigenga bari kuza mugabo isango bayimenye bateba ngo bari kuronka uruhusha rwo ruva hejuru urwo ruhusha rero barumenye bateba ariko wewe ndi mukuru yarashoboye kuja muri ayo matora kandi turabishima ako kamo kari katewe abigenga bo mu ntara ya cankuzo ntikitabwe kuko mu makomine atanu agize iyo ntara ya cankuzo mu bigenga umunani batowe oscar hatungimana wenyene niwe yitavye ayo matora mubajije yatumenyesheje ko itegeko ryo kwitaba ivyo bikorwa vyo gutora ba musitanteri yari yarihawe n'umutwara mu karere ako karere kaba kagizwe n'intara za cankuzo muyinga na kirundo yamarara iminsi ndayigaye atwara ako karere arahakana ko atigera atangamwe n'iryo tegeko hagati aho ku bijanye n'amatora y'umukuru w'igihugu yo kuri wa kabiri uwuserukira abigenga mu ntara ari we oscar hatungimana amenyesha ko azoja gutora ngo kubera ko ari uburenganzira bwiwe nayo muri rusange ku bijanye n'imyiteguro y'amatora izi nizo nyishu zatanzwe n'abanyagihugu baho mu cankuzo ndindiriye ko ejo buca ndayitabe mbere ndi no mubazo yacungera amatora kubazoba jewe sinzi ko ndoza gutora kwe kubera nyene amatora atari mwo bose nyene itegure neza kuvuga yuko ntoja gutora nyene nkuko bisanzwe umuntu ariko araraba ibintu ukuntu biriko biragenda bamwe baguma baturatuzwa badakora neza nk'abandi kwanza nta kuntu umuntu yitegura neza twumva bitameze neza umugambwe ari umwe mu migambwe irenga mirongo itatu akaza umutekano mwiza tuzoyajamwo kandi natwe turajamo nta cyatsi tuba dufise tuyiteguriye neza nzotora asha mia kwa mia imigambwe yose ni iri mu kwako asendedefudede nayo twiteguriye ko ntiturimwo abo banyagihugu twaganiriye bose hamwe bavuga ko aha mu cankuzo atakintu na kimwe cerekana ko kuri uyu wa kabiri hazoba amatora y'umukuru w'igihugu mbona benshi biteguye gusa nta kindi kubera ngo mbona bagenda aho uciye hose aribyo baganira reka byose ni kwa kundi wapi nta myiteguro ntayo nta kigenda ko mbona nyine ni kwa kundi nyine nta cyahindutse je mu maya ntacyo mbona kuko mbona mwibarabara hatekanye simbona ibikoresho ab- ab- batwara ku mabiro sinzi iyo baba bacanyije navyo muri sepi cankuzoho imyiteguro yari ibarembeje na cyane cyane yo gushikana ibikoresho ku biro hazobera amatora ibuhumuza mu ntara ya cankuzo fidelite yishatse ku buryo bya amerika
nshuti mukurikirana ibiganiro byacu twashaka kubamenyesha ko tubafitiye porogaramu idasanzwe kuri uyu wa gatatu kuva igihe cy'isaha zibiri zo mu ijoro gushika isaha zine zo mu ijoro mu masaha y'ubujumbura mu burundi n'i kigali mu rwanda aho muri kongere y'amerika inyuma ya porogaramu yacu igera igihe cy'isaha zibiri zo mu ijoro hazoganirwa ku kibazo cy'uburundi mu mugwi ujejwe imigenderanire w'inama nshingamateka y'amerika muzokurikirana ibizoba biriko biganirwa mu gihe bizoba biriko biraba ni hagati y'isaha zibiri zo mu ijoro n'isaha zine zo mu ijoro mu masaha y'ubujumbura mu burundi n'i kigali mu rwanda ushobora gushikiza ibibazo n'ibyiyumviro byanyu
radiyo ijwi ry'amerika i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda ibiganiro bihuza abarundi bafashijwe na perezida wa uganda yoweri museveni byabaye bihagaze bisabwe na leta y'u Burundi. mugenzi wacu frederic nkundikije yavuganye na minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu cy'u Burundi edouard nduwimana amubaza icyatumye leta isaba ko ibyo biganiro biba bihagaze ubwa mbere twagera tubabwire yuko ibijyanye n'ibiganiro leta y'u Burundi yamaze kubigira intumbero ikaba yamaze kwemeza yuko ibiganiro ari ngombwa imbere mu matora n'inyuma y'amatora gushaho ndetse leta yemeye yuko n'akarere duhurikiyemo gashobora kudufasha kugira ngo abantu gushika ku biganiro bifise icyo bigamije kandi bifite intumbero yo kubaka demokarasi ubu rero nk'uko mubivuze ntabwo ari leta y'uburundi yahagaritse ibiganiro gusa leta y'uburundi icyo yasabye ni uko byotenyenya gatonya kubera twasanze mubo twari ko turaganira nkumbure dushobora kuba twihenze kubo tuganira bari bo kuko mu gihe twari ko turaganira tuvuga ibijanye n'umutekano tuvuga ibijanye n'amatora abandi baciye basohora urwandiko ruvuye ko ariko barashyiraho inama nkuru igejwe kubahiriza amasezerano y'arusha no kugarukana intwaro ifatiye ku mategeko n'ubutungane dusanga rero urwo rwandiko rurashobora kuba rufite ingaruka ku bijyanye n'ibiganiro turimo dusanga bishobora kuba twihenze kuba turi ko turaganira ku buryo twibajije tuti nkumbuye n'ibyo twoshika ko wosanga bigoye gushyira mu ngiro kuko abyo ko turaganira atari bo icyo ni icya mbere kigira kabiri nayo twasanze biri muri urwo rwandiko atari bitandukaniye n'ibyari bimaze iminsi bikorwa bivugwa gushikaho abo bo mu migambwe bakomye amashyi bagashima irikwa ry'ubutegetsi twabonye umenga biri mu rukurikirane rw'ibintu byose bagiye barakora bigaragaza yuko ata matora bifuza so rero dusanga byiza ni uko tubona tukajya kwiga neza ibiri muri urwo rwandiko hanyuma ibiganiro bikazaza bikabandanya tumaze tumaze kubona ingaruka y'urwo rwandiko ku bijyanye n'ibiganiro turiko turagwihweza rero tugwira kugira ngo turabe ko ibiganiro vyose kabandanye ariko ntitwasavye ko bihagarara twasavye yuko vyoba biratenyenye gatonya kugira ngo tubanze turabe uburemere bw'uwo rwandiko dufatiye ku biganiro n'akamaro kavyo ibiganiro bizosubira gutangura ryari igikorwa co kwihweza urwo rwandiko muzokirangiza ryari umuhuza we nyene kuri uwo rwandiko rwari rwanditse mu rurimi rw'igifaransa yari yasavye ko banza bakamushirira mu rurimi rw'icongereza asanzwe agira ati nigo nukumva neza icyo ni cya mbere igira kabiri naco murazi yuko ibiganiro twaremeye nk'uko nabivuze ko biba imbere mu matora n'inyuma y'amatora kandi twaramaze kwifashisha abasanzwe badufasha kubitunganya ubwo rero nibasubira kuronka akandi karyo bakabona yuko umwanya ubaye mwiza bazasubira babwiye leta aho ibiganiro bizo bigasubirira twebwe turiteguye ko tubandanya ibiganiro nta ngorane n'imwe tubibonamo ubwo rero tuzaheza turindire umuhuza rw'umutwe n'akarere kugira ngo atubwire umwanya abona yuko byose bigatangura amatora y'umukuru w'igihugu atekanijwe ku munsi wa kabiri itariki mirongo irindwi n'imwe y'ukwezi kw'indwi ariko icyo cyari ikibazo leta y'u Burundi ariko irumvikana ko n'abatavuga rumwe nayo ibyo ntibishobora kuba intambamye muri ibyo biganiro muri kazoza sinibaza ko ibyo byoba intambamye kuko n'akarere n'amakungu yose nta n'imwe yigeze ahanura abarundi kutajya mu matora yamye aduhanura yuko ahubwo amatora yotunganywa hisunzuye ibwirizashingiro n'ayari mategeko y'igihugu nibaza yuko ibijyanye n'amatora atagitari ikibazo kuko n'akarere ntikibazo gihanura abarundi kutitaba amatora ahubwo twagira duhamagarira abarundi kuyitabira ejo ari benshi cyane gusumba ku rugero bayitabiriye ko ku itariki mirongo ibiri n'icyenda hanyuma tubabwire yuko ibiganiro zerekabana nyuma y'amatora kuko no mu byo twaganira harimo ndetse n'ibigaragara yuko ari ibyo kuvugana nyuma y'amatora tuza rero tubibandanye nyuma y'amatora umuhuza amaze gusubira kwitegura agaza agasura akamenyesha leta igihe byose bigatangurira abategetsi batatu mu bategetsi bari batanze ibyangombwa kugira ngo bitoze mu kibanza cy'umukuru w'igihugu baraye basokoye ikaba barabivuyemo ivyo mubiha insiguro iyo ni insiguro isanzwe cyane muri politiki kuko si ubwa mbere abitoje bavuga yuko basokoye ni ibisanzwe cyane kandi murumva yuko batatu ku bategetsi ibanda umunani bas- um, ku bategetsi umunani basabye kuja mu matora batanu barabandanya ah, amatora yo kwitoza gucikuru rw'umukuru w'igihugu nibaza kwica atari ikibazo cyane si n'ubwa mbere si n'u Burundi honyine aho umuntu yifuza kwitoreza ku kibanza kanaka hanyuma akaki ah, agasokora ni ibisanzwe cyane rero muri demokarasi umuntu yitoza ku kibanza yifuza akakijamwo abyifuza nuko ari n'uburenganzira bwiwe bw'uko agira ati ndabonye yuko ntobandanya ageze agasokora ni ibisanzwe cyane rero narirya cyane cyane abo tubona basokoye ni abahora ari abakuru b'igihugu babiri muri abo batatu muri ko muravuga bahora ari abakuru b'igihugu ni babiri bazi ko basanzwe bafite ikibanza cy'iteka mu nama nkenguzamateka bafite gushika ubuzima bwabo bwabo ubuzima bwabo bwabo bwose byumvikana yuko bashobora kubona yuko bariko barashaka gusamaza abarundi n'amakungu yuko ibyo byo kwitoza utari wo mugambi wo kwabwira basamaza abantu kugira ngo bafatikanye n'abatifuza ko amatora yoba ivyo ntibishobora gutuma ibizova mu matora bitemerwa na bose cane cane abanyapolitike mu Burundi ibizova mu matora ah, nta kuntu bitokwemerwa na bose kuko eh, demokarasi ni uko yubatse Oye, ibivuye mu matora ntivyezogwa ngo ni uko umuntu yatowe na bose ni uko aba yatowe n'abamategeko ategekanye aha nibaza yuko si mu burundi honyene ibizova mu matora ni ngombwa yuko abarundi bavyemera hanyuma ah, batabiyoboka bagaheza bakitegura kuzobihindura mu yandi matora yo mu bibiri na mirongo ibiri Eh, hanyuma demokarasi rero nk'uko nabivuze ni uko zubatse ku isi nzima ndibaza yuko bazovyubaha kandi bakavyubahiriza igikuru ni uko biza bitsimbasaha demokarasi n'umubano mwiza mu barundi Edouard Ndoimana umushikiranje w'Uburundi ajejwe intwaro yo hagati murakoze cane gose ku kanya mwaduhaye murakoze
tekana rero tubandanye Eh, ikindi nzo bakorera ni mwantora cigiki je nzokubakira inzu umunyagihugu wese aba muri iyi ntara ko mutavyumva Reka kwitwenga.
nzokora uko nshoboye kose abana bigeze akaminuza Aho da.
Eh, kandi nta muntu n'umwe azosubira gufungwa Eh, aho.
si ivyo gusa buze mwijajare ngo mudamu mukondora zosi ngo mwibagira kahitiye kigiti cwava kidukora mu jisho kabiri
ariko gamushingana ahubwo we nturi kuraduguma amazi Eh? inzu zingana uko tungana Eh.
uzozubakisha uburyo ukuye hehe ko nawe ubwawe atanze uriyubakira mwe murapfa Eh?
kuntora gusa canke bishoboka gute Eh.
ngo abana bose bigeze za kaminuza Natsinda Eh?
amatora.
Eh, Nta uvuze- kidashoboka.
uvuze ko atawe uzosubira gufungwa Eh.
wumva ikibi kitazosha gisasigwa indavu
mbere cyangwa nkavuga ngo ntituryame umukondora dosi Mm.
ntitwibagira akahitiye giti cyo dukora mu jisho kabiri Bibaze.
Aho ntiyashatse kuvuga.
Abavyo gusa Bibaze. bavyumvise.
Iyo mvugo numva inteye amakenga noneho twofata ko twemeye mutubwire tujahe mutukereye turiko turaja baturongoye mutujana he
bene gihugu muze murumviriza neza imigambi mushikirizwa n'abiyamamaza muzotore ijanye n'ivyo mukeneye mu mubano mwiza ubashikana ku iterambere ako ni akamo mutewe na studio ijambo igisata cyo kumenyesha amakuru cy'ishyirahamwe search for common ground mu burundi tuve mu burundi tunyarukiye noneho mu rwanda guhera kuri uyu wa mbere tariki makumyabiri ukwezi kwa karindwi abagize inteko ishinga amategeko batangiye ibiganiro n'abanyarwanda b'ingeri zose bizafasha inteko kubona ibitekerezo by'abaturage mu nzira yatangije mu cyumweru gishize hagamijwe kuvugurura itegeko nshinga mugenzi wacu asumuta kabuyi yanyarukiye mu murenge wa gikomero akarere ka gasabo aho abaturage basaga igihumbi bari bateraniye abenshi bavuze ko bifuza ko hakurwaho manda z'umukuru w'igihugu abandi bavuga ko icyo gihe u rwanda rwaba rusubiye mu gihe cy'ubwami ko hagomba kugenwa manda ntakuka abaturage bagera ku gihumbi bari bahagaritse imirimo yabo baza ku murenge wa gikomero kumva ubutumwa bw'abadepite hafi mirongo icyenda ku ijana mu bari bahari basabye ko ingingo igena ibya manda z'umukuru w'igihugu yavanwaho perezida paul kagame akayobora ubuziraherezo muri iyo ngingo y'ijana na rimwe umubare we wa manda ukavamo nk'uko bimeze nimugende murikureho umubyeyi wacu imana yaduhaye akomeze atuyobore kugeza igihe imana izakora ibyo ishaka ariko nta wundi muntu uzongera kutubwira ngo iri tegeko iri n'iri perezida wacu ni kagame kuko niwe udushoboye ndashaka ko itegeko nshinga rishi- rihinduka kagame akwiye kuyobora akaganza iminsi yose imana yaramuhaye ntiyamuvangiyemo amazi
abifuza yuko manda zivaho mushyire ukuboko hejuru ubu mwese ukuntu mwashyize hejuru nimwe mwemeza ko manda zivaho ni mubihe amashyi turebe
gusa bamwe bahise batera intoki hejuru bavuga ko u rwanda rwagiye muri repubulika rutakiri ku ngoma ya cyami bashimangira ko manda z'umukuru w'igihugu mu gihugu kigendera kuri demokarasi zigomba kugenwa kandi ku myaka ntarengwa nkurikije ko mwatubwiye yuko igihugu cyacu cyangwa iryo tegeko rishingiye kuri repubulika atari ubwami nifuza yuko yakongerwa izindi manda ebyiri kugira ngo n'undi uzaza nawe azabe afite aho agarukira nyakubahwa perezida wa repubulika kagame nkurikije ko ari umugabo ugendera kuri demokarasi njye ntabwo namushimira ko atsimbararaho ku butegetsi ariko ndamusabira ko yakongera akayobora nka manda ebyiri z'imyaka irindwi si umubare wa za manda wavuzweho gusa ahubwo abanyagasabo batekereje no ku myaka manda ya perezida yamara ibitekerezo byari urusobe bamwe bati imyaka irindwi yari isanzwe irahagije mu gihe abandi basobanuye ko ari mike bati imyaka icumi icyiciro cya nyuma cy'abaturage bo basobanuye ko manda y'imyaka itanu yabera u rwanda Eh, dufite eh, ingero nyinshi z'abagiye bayobora ariko igihe cyagera wa mungana wa musaza bamara kurengwa bakadukorera ibintu bibi ari nayo mpamvu tutavuga ngo ntakwiye manda hakwiye kubaho manda noneho akaziyoboramo neza izo manda rero nanjye nifuza ko zaba ari ebyiri imyaka irindwi yongerwaho indi irindwi zikaba ari manda ebyiri numva mwavuga muti manda za perezida nk'uko byari biri nizibe ebyiri zishobora kongerwa bitewe n'ubusabe bw'abaturage yakayoboye manda manda wenda y'imyaka itanu ubwo yakumva ananiwe imana ikimuhagaritse akarekura ubuyobozi ntiyikanyize manda z'imyaka- y'imyaka itanu uwari uhagarariye itsinda ry'abadepite bari basuye abaturage ba gikomero depite mutimura zena avuga ko inteko ishinga amategeko izaha agaciro ibitekerezo byose bazakura mu baturage mu gufata umwanzuro ku kibazo cya manda za perezida abantu benshi bashaka ko iriya ngingo y'ijana ari muhinduka ariko hari n'abandi bavuga ngo abandi ba- bavuga bati turifuza ko kubera ibikorwa by'indashyikirwa perezida wa repubulika yatugejeho twumva yakomeza kukiyobora abandi nabo bakavuga bati yari afite gahunda iyi gahunda yayikomeza kugeza igihe turi ko iyo gahunda irangira murakurikizaho iki nyuma y'ibi biganiro mu by'abaturage ibiganiro by'abaturage turakomeza kugenda muri mu- mu mirenge yose kugeza ku itariki cumi n'imwe z'ukwezi kwa munani nyuma y'ibyo bitekerezo tuzabishyira hamwe mu nteko ishinga amategeko tubyige noneho tu- bi- bishyirwe mu mategeko abaturage batigeze bandikira inteko ishinga amategeko nabo babonye umwanya wo gutanga ibitekerezo byabo ku byo babona byakorwa ngo itegeko nshinga rihinduke nubwo abaturage bavuze ibinyuranye ku ihinduka ry'itegeko nshinga ntawahawe ijambo wigeze asaba ko iri tegeko ritahindurwa izi ngendo zatangiye kuri uyu wa mbere zizasozwa mu kwezi kwa munani asumuta kaboyi ijwi rya amerika mu murenge wa gikomero mu karere ka gasabo nk'uko bisanzwe rero uyu ni umwanya ijwi ry'amerika rigiye kubagezaho ijambo ry'ibanze ribasobanurira imigabo n'imigambi bya leta zunze ubumwe za amerika
abantu umuriyaridi ni miliyoni amajana abiri babayeho bakoresheje munsi y'idolari imwe n'ibice mirongo ibiri na bitanu ku munsi ku isi muri iki gihe ayo mafaranga abonwa n'abantu benshi ko ari ku rugero rw'ubukene ku isi ababayeho munsi y'ayo mafaranga ni ukuvuga hafi y'umuntu umwe ku bantu batandatu ku isi ni ukuvuga kandi ibice cumi n'indwi ku ijana by'abantu baba ku isi baba babayeho mu bukene ntangere ubukene ntangere ni ukuvuga ukudashobora gushyira mu ngiro inzozi n'ubuzima butoroshe na gato ni ukuvuga kugira ubuzima aho umuntu anigana ku byerekeye kuronka ibifungurwa imiti uburaro kubera abantu babayeho bakoresheje idolari rimwe ku munsi canke munsi yaho bakoresha ibirenga ibice mirongo umunani ku ijana by'amafaranga baronse ku bifungurwa bakaba badashobora kuziganya amafaranga ku bintu byihutirwa bishobora kubashikira mu buzima yamara mu kiringo cy'imyaka mirongo ibiri n'itanu irangiye ibintu byarateye byisununura kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo icenda igitigiri cy'abantu muri yaridi ni miliyoni amajana abiri babayeho bakoresheje idolari rimwe n'ibice mirongo ibiri na bitanu ku munsi caragabanutse kivuye ku muri yaridi ni miliyoni amajana icenda ni ukuvuga ko ibintu vyisununuye ku bice mirongo ine na bitatu ku ijana abantu muri yaridi bakaba babonwa ko bashobora kuvanwa mu bukene mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo itatu ibiro vya leta zunze ubumwe za amerika bijejwe iterambere mu makungu bikoranye n'abandi mu makungu vyarakoze vyivuye inyuma mu mugambi wo gutuma abantu bisununura mu vyerekeye ubutunzi amagara ibifungurwa uburinganire umutekano n'ubuyobozi bwisigura ku vyo bukora ku bantu imiliyoni n'imiliyoni muri iki gihe mu bubaye ubwa mbere mu mateka hariho uburyo n'ubuhinga bwo guhagarika ubukene ntangere mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo itatu ico ntikizoba igikorwa coroshe yamara ni igikorwa gishoboka mu gihe abantu bose bagiye hamwe mu makungu mu gushigikira ako kigoro amakungu ategerezwa gufatira ku ntambwe zimaze gushikwako mu kongereza ibifungurwa gukingira amagara y'abana no gushira uburyo kurushiriza mu bijanye n'indero abantu mu makungu bategereza gushikiriza ivyiyumviro bishasha n'inyishu nshasha ku bibazo vyerekeye iterambere bibandanya kwibonekeza iterambere mu vy'ubutunzi ritegerezwa gukomezwa kandi abantu bategerezwa kugira uruhara mu butunzi kw'isi mu gihe ivyo vyose vyoshoboka mu gihe iterambere ryo kwihutishwa ubukene ntangere bushobora kuzimanganywa kw'isi mu myaka cumi n'itanu yimirije
iryo ryari ijambo ry'ibanze ribagezaho imigabo n'imigambi ya leta zunze ubumwe za amerika muracyumva radiyo ijwi ry'amerika yumvikanira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda mu kanya gato saa kumi n'ebyiri turaza gukomeza ibiganiro byacu mbere yaho ariko aruyizi bigira imana agiye kubanza atwibutse muri make amakuru avugwa muri iki gitondo ndabona agarutse muri studio aruyizi mikoro ni yawe
mu gisagara cya bujumbura mu burundi hongeye guturika grenade ni kuri wa mbere aho kuri wa kabiri ariho hatekanijwe amatora y'umukuru w'igihugu perezida barack obama wa leta zunze ubumwe za amerika yakiriye mu biro vyiwe perezida wa nigeria muhammadu buhari abo bategetsi uko ari babiri bavuganye ibijyanye na bya bitero by'abamuhari wa boko haramu n'ibindi bibazo igihugu cya kiba cyasubiye kugurura ambasade yacu hano muri leta zunze ubumwe za amerika aho ni nyuma y'aho hari haheze imyaka irenga mirongo itanu ibyo bihugu bidacana waka inama ijejwe umutekano ya oni yemeje kuri uyu wa mbere y'amasezerano yo kubuza irani gukora ibigwanisho ruhonyanganda abashyikirangange b'ibihugu bigize ubumwe bwa buraya ntibashoboye kumvikana ku bijyanye no kuba baraha uburaro impunzi ibihumbi mirongo ine ziva muri afurika aziya n'ahandi mu makungu voice of america in washington